This na adventist world radio voice of hope. our good people, we greet una we welcome una come today program today na our special family program pastor ezekiel arebu e dey here today e still dey talk about how we go take train our pikin for the correct better way wey dem go take be the kind pikin wey god want make dem be so that there go be blessing for the family and blessing for the country today he say papa and mama wey wan get that kind better pikin you must be generous papa and mama you see this season wey we dey so na dem dey take know papa and mama wey generous so generous mean say you be papa wey open hand dey give your pikin the thing wey you know say your pikin suppose get no be say you dey give am everything so abeg make we put ear make we hear as pastor ezekiel go talk this matter reach ground then pastor jackson go call come e still dey talk about emotion today e say the emotion wey we wan talk about na fear the fear wey we dey fear so na emotion e be too we suppose to dey fear why we dey fear all these questions, dem pastor jackson go answer am inside the word of god wey dey come then we go come take the song wey say trust in the lord with all your heart na solomon na tell us that thing for inside bible so lis ten to the program today and i pray say everything wey you go hear e go bless you in jesus name. my people una good day i wan thank god because the thing wey he dey do for us we no go fit dey count am e don make us see another wonderful day and as family we dey happy because we know say your whole family e dey good there things dey happen well because for this side things dey happen well for our side too we give god the glory for this opportunity wey he don give us when we go take talk together today as family member na our family program for this our ogbonge radio and na me una friend pastor ezekiel haruna arebu today we wan continue from where we stop know say we dey talk on how we go fit raise up good children for our society so that family go good and society itself go good we don talk many things the kind parents wey we suppose be to make sure say we fit get this dream when e dey our mind today we wan talk about say you suppose to be parents wey e dey generous parents wey e dey generous may we pray baba god we thank you because na you dey give us power as we talk together as family may you bless us so that everything wey we go learn we go use am to glorify your name and our family go dey sweet the society go dey better in jesus name amen. generous parents for you to raise up good children wey go make family good you as parents you go dey generous that generous na oyibo o e mean say you go dey give your hand go dey open towards your children i know say when i talk say generous now some people don dey talk say eh what or who no get money how you wan take dey generous no be only who get money dey generous even the children say no be money be the first thing wey dem need from you say i want to dey dash children money no sometimes when you give some children money dem go dey confused like my children carry money give dem now dem just dey look you because only dem no fit dey go buy anything yet wetin the children need from you for you to start that generosity so when you go make you be better parents the time first you go spend time with the children time when e dey quality no be say you run come you run comot no from beginning you go spend time with the children even small one wey dem born wey dem dey carry e never fit dey waka e never fit dey sit as parent you go carry am you with am go dey laugh e go dey look your face You go dey see that genuine love for your eye towards am That pikin go grow to love you anything wey you tell am e go take am Then, when you wan make provision we don talk am before say before you bring pikin come life you go plan where the pikin go dey you go make provision wey e be say the pikin go dey comfortable no be everybody wey e dey duplex wey e dey mansion na dey comfortable for that one room for dat room and parlour so when you dey dat two room you fit make pikin dey comfortable you go dey general to the extent say you go know say dis pikin na here e suppose sleep na here e no suppose sleep the time of food you go provide better thing when the pikin go eat even though say you no get money to dey buy oyibo oyibo food better better food big one like that the small one wey you know so if na even local food you go do am well you go dey generous enough we dey see some mother the kind food wey dem dey prepare for their children eh dem no even gree serve am for prison yah prison people no go gree chop am no be say the money no dey to buy am dem no get the time dem no dey cook the food with the mind say na human being wan eat this thing so far dem just throw food for ground all those one na generosity then the money god bless you with money so that your children go benefit from your money. When e reach to pay school fees, dey generous enough. Bring money and pay school fees. No be when they wan pay school fees, you come dey argue, dey find quarrel for the house, do go here, do go there. No. Release the school fees, make the pikin fit go school. Pikin wey no go school na time bomb. The time wey the pikin go start, family no go fit withstand am. And na there come be problem when society get so. Why? Because instead of their parents to pay their school fees father decide to buy new clothes mother decide to buy new hair children no go fit pay school fees you go dey generous enough you go dey generous with advice things wey you know say the pikin go do when e go harm am from small pikin you go dey tell am one by one dey generous enough to let your pikin know how you dey waka life be dey tell am open up things for am make e know say no be everything you go fit do no be everywhere you go fit go no be every food you go fit eat all this one dey inside this generous when we talk so you go clothe the pikin anything wey go make the pikin happy to live good life as parents you suppose do am all this one na make up the generous when we talk so you no go dey withhold from the children some parents dey do am some say na because dem wan punish the pikin something wey dem suppose give the pikin dem go hold am pikin go come dey beg for im right wetin e suppose get pikin go dey beg for inside parents go hold am i no go pay your school fee yet i go hold am i no go buy you anything i go hold am no when you dey do the pikin like that im mind no go sweet am and any pikin wey be say e no fit find joy for family i no know where e wan go find joy we don talk am severally for here say some parents dem dey buy better table water but dem go tell their children make dem go fetch well water make dem dey drink most fathers na dey do that thing pass as if the children no come life na the children na be your tomorrow if you no dey generous you no fit give to them how dem wan take live better life even dey pay me to the extent sometimes children go dey sick like this parents go say i no get money o oh. i no get money to treat you the pikin go dey sick go dey dey there go take this small medicine go take that to carry am go hospital go hard dem but when their tire spoil that same money dem fit buy tire change am for their motor Why the pikin e dey there dey suffer you go feel say the pikin no know e know later in life all these things go play out na make you see say some of these children for outside wey dem don bad because family don turn their heart to animal if dem dey treat other people for outside dem no dey treat them like human being dem dey reason where dem don pass come from dem dey dey more wicked so papa and mama abeg open hand for your children o oh, because if you no do am the society no go let you stay problem go continue life go dey hard for pipo i pray today make all of us hear dis warning dis advice so dat our family go dey good our society go be better place for everyone May we pray na only god fit give us grace take do all dis one wen i dey talk sin our god wey dey heaven we thank you abeg as parents sometimes we no really know wetin to do o make you teach us May we know how to dey generous towards our children so that the society go be better place in jesus name amen. so my people, we thank all of una well well o oh, as una dey for this week to help us lis ten to the program you know as this week dey be now not many people dey fit sit down for one place say dem dey lis ten to program because jollification dey waka for everywhere some of una sef fit dey party now and una no dey hear wetin we dey talk so but the few of una wey dey there wey dey lis ten i trust say the program e dey bless una we thank pastor ezekiel arebu wey put mouth for this matter of generous parents today so any papa and mama today wey dey give their pikin everything wey the pikin want you wan destroy the pikin na you wan scatter the pikin life for this life we get wetin we dey call need and we get wetin we dey call want god wey get everything na only our need he dey give us so look that your pikin well well the thing wey dey ask you you sure say the pikin need am if the pikin need am then giam like school fees giam like to sew dress for pikin giam like pocket money giam buy book for am but say make pikin come lick ice cream every day no no make pikin come chop suya no because even all these things dey wey i dey call so some of them no even good for the pikin body so make you try do that one for your pikin wey you know say na be the better thing wey you suppose do for the pikin no tight hand dey tell yourself say the time wey you be pikin you no dey see this kind thing the time you be pikin you no dey chop egg so your pikin no go chop egg today that pikin go die of kwashiorkor so papa and mama make we do the correct one wey we suppose do for our pikin i no go talk pass so make i give you my telephone number if you go like to call me follow me talk or greet me use the number call me or send me text message or whatsapp message. our address na awro studio annex po box eighty-four DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na six six three. Eight five, make i take am again Zero zero nine six six six four five three eight five. you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. the time wey we go hear the word of god don reach we talk say the emotion wey pastor jackson wan follow us talk today na fear this fear so na something wey all of us know na something wey dey do all of us so today make we lis ten whether we suppose to dey fear or not we go hear am and wetin god say make we take fear take do we go hear am for inside the word of god as him servant dey bring am come. Hear the voice of the Lord, hear his voice. Hear the voice of the Lord. my people unado my name na pastor jackson mujagbe i don come again o oh, with another ogbonge message for you today you know we dey talk about the way we dey feel the way we dey feel dey fit dey affect wetin you dey do but today i wan talk about the one of fear dem dey call am anxiety the one be say you go dey worry heart go dey cut you wetin god talk about am before we go go on make we pray our god wey dey for heaven we thank you today we thank you because now you they help us. So we pray say today you go help us to understand your word. And as we go hear your word, everything when they make us they fear, when they make us they worry, you will come out of our life in Jesus' name. Amen. Today we go read from the book of First Peter chapter 5, verse 7. Now that the Bible called it they tell us say, He say make we put all our fear, all the things when they make us they worry. He say make we carry give God. because God care for us. You know, if you look the Bible eh, and if you dey read your Bible, you go see say God talk plenty things concerning fear, concerning this uh, worry. God talk many many things about am. The thing wey be say you go always dey see when dey follow this fear be say do not do not. You go see when the Bible dey talk say do not be afraid you go see and the bible don't dey tell us no fear no worry why because god know say one of the things wey be say e dey scatter our life when be say e dey take our peace well well na fear maybe as you dey wey dey hear me now so e get wetin dey make you dey fear if my husband come back from work how e go be this my pikin wey be say e comot so i hope say e dey okay o oh. e never still come back by now you know fear because of the things wey dey happen around us fear na be one of the most dangerous way wey be say we dey feel when go fit scatter our mind and go fit also scatter our body and the only way today when be say we need to take understand how we go fit take overcome this fear how we go fit take free from the hand of fear and worry na to trust god and then make we ourselves make we no get get long truth. This one na one of the ways wey be say we fit take get confidence, we fit take get better mind, strong mind for the future. Say tomorrow e go better if we give our mind to God. We know say we no go fit actually remove the whole thing about fear from inside our body. E get some kind thing wey go make us fear for some time. But we know say na bad thing na e bring fear come. For Genesis chapter three, if you read from verse six to ten, we see how human being take experience fear adam and eve dem no get fear before but as dem come do evil na there we come take see say dem come start to fear but god in e goodness no wan say make we fear because fear e dey chop our peace e dey destroy our peace in fact for the book of john chapter fourteen if you read from verse one to three the bible come dey tell us for there say e say make you no allow your heart dey troubled No allow your mind trouble at all. No fear. He said, believe in Jesus. Also believe in God. He said, because when say Papa has many, many mansion day. If it not be so, I foretell you. Oh, but now so, I go. I go prepare somewhere for you. And if I prepare the place for you, I go come again, come collect you. So that where me I dey na that place you go also dey. Na so Jesus Christ talk. And then if you look at John chapter fourteen verse twenty-seven." na there jesus christ come dey talk again o oh. he say i give you my peace i tell you again no let your mind dey troubled i give you my peace no be the peace wey these words dey give na me give you na the peace wey dey come from me the world no dey fit dey give you this peace money no dey fit dey give you this peace all the things wey you get around you no dey fit dey give you the peace na only god dey fit dey give you the peace and this peace dey remove fear from our body fear dey make us dey do bad bad things fear dey make us no dey fit dey do the will of god make we look am for the book of genesis chapter fifteen. if you read from verse one to three, e tell us the story of abraham god tell abraham say my pikin i go give you many many nations na you go be the papa of many nations in short i go bless you then i say okay i believe you but as abraham call the old he call the fear he call the worry e say you see i don dey old o oh. my wife don old e no go fit born pikin again so because of this fear say e no know how e go be na there e come go carry hagar e say okay make i dey with another woman maybe na that woman na there na god wan take do am and then abraham make mistake because of fear e no trust god enough some kind time for inside your life as you dey hear me now so maybe you don already know say god already bless you God already talk and say He get better plan for you, but because of fear, you don't shook hand for inside one thing or the other. Because of fear, you they run from one place to another. You they run from one church to another. Hey, they look for miracle. They look for this one because many times we not trust God. But God, they tell us today, He said we need to trust Him. We need to put all our fear, everything when they make us they fear, everything when they make us they worry, make we put up for the hand of God, and then God go take care of us. He go take care of you. He go hold you firm He wants to make fear come comot from your body totally in fact if you read the book of second timothy chapter one if you read verse seven he said, god never give us the spirit the mind of fear He said, but he don't give us the one of power of love and of sound mind no be the spirit of fear now. god don't give us So. Oh. god not give us the spirit of fear e no want make we fear kaka e no want make we fear we need to hold on to god the thing be say you go dey tell me na pastor if you understand wetin i dey go through see make i tell you i might not know everything but i tell you the truth say god understand that's why God say put everything for my hand because i care for you so you see god no wan say make we fear he no wan say make we fear at all because god no dey change he promise he no dey change wetin god don put for mind for you he no dey change if you dey worry he no dey change anything jesus christ talk am e say you don see person wey be say e dey worry and then as e dey worry so e come talk e no dey happen that one na for matthew chapter six verse twenty-five to thirty-three jesus christ say no need for you to worry about wetin you go eat about wetin you go wear about wetin go happen tomorrow he say make you no fear god go take care of am i wan say make you know today say this god wey we dey serve e big pass all our problem give everything to god remove that fear today and you go see the handiwork of God for your life. Not forget, put all your fear for the hand of God because He care for you. Make we pray. Our God, when they for heaven, we thank you today. We thank you because you be good God. Your children, when they listen to the sound of my voice right now, I know say right now, as they give you everything when they make them they fear. That thing when they make them they worry maybe not because speaking school fees, marriage, sickness. God, I pray today take control in Jesus' name. As they believe in you, as they get faith in you, stand for them because we pray in Jesus' mighty name. Amen. Trust in the Lord with all thine heart and lean to thine own understanding, but in all thy ways acknowledge. me. na here na program take am touch ground today may god bless all of una wey join me lis ten to the program we thank pastor jackson mujagbe as he follow us talk about this matter of fear fear dey born plenty pikin e dey born worry e dey born anxiety just like pastor jackson dey follow us talk fear no be better thing to get people wey dey read bible well well dey tell us say from genesis go reach revolution dey get three hundred and sixty-six fear not that one mean say god give you one fear not for every day na be say every day wey you wake up god dey tell you say fear not something wey god talk say make you no do why you dey do am like pastor jackson tell us for that book of timothy god true true talk say he no give us the spirit of fear he no give us that spirit wey our heart go take dey cut every time every time make we get strong heart and pastor jackson say the only way to take jump pass fear na make we get better trust for inside god i pray say make you learn to trust god as this year dey end so look your life again all the things wey dey make you fear before the year go end carry all of them put for god hand for the place of prayer make you throw away the fear of man the fear of tomorrow the fear of poverty the fear of human being the fear of witch and wizard throw away all of them make you trust god with your life and god he go hold you and god he go carry you go front for inside the new year in jesus name i no talk am pass so i go give you telephone number make you take call me o oh. tomorrow we go still come o oh, with another program make you try make you join us until that time may god bless you make he keep you in jesus name. Amen. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again zero zero nine six six six four five three eight five. You fit use this number send us text message or you fit even send us WhatsApp message but if na email you wan write to us our address na awronigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.